mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu inshuti z'ijwi ry'amerika muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni ikiganiro murisanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi tubafitiye amakuru yabafasha kurengera ibidukikije hari nako namwe ubwanyu mubyungukiramo mukoresha ingufu zisubira mube hafi rero ya radiyo yanyu muganire n'umutumirwa n'abatsindiye reka tumwakire ni bwana serge habineza ashinzwe ishami rigendanye n'amatelefone mu isosiyete bbox rwanda itanga ingufu zisubira bwana habineza uraho neza urakomeye
muraho neza
ngushimiye ko wafashe umwanya wo kugira ngo rero tuganire nk'uko nabivuze mu kanya njye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ubu dufite ibyo twifuza kumenya tubateze yombi rero ndetse n'abaza kutwumva baza kumva iki kiganiro bazacyumva mu buryo butandukanye haba ku mbuga zacu zitandukanye twiteguye kungukiramo byinshi kugenda duhana inama n'ibitekerezo batumirwa bakunze kugenda baduha turakwakiriye kandi rwose tuguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ingufu zisubira ndakeka kandi ko nta wifuza gucafuza isi ngo azayisige ayisigiye abamukomokaho mu bibazo dushobora kuba twakumira ubungubu ubwacu serge habineza rero nk'uko nari nabivuze turaza kubungukiraho byinshi muraza kutubwira bumwe mu buryo twakoresha bukadufasha ubwacu mu mibereho yacu no mu bikorwa byacu bya buri munsi tukabaho neza kandi tukarengera isi tukazayisiga ari nziza birumvikana nanone tubashije gukorera hamwe twese reka rero mbere y'uko twinjira muri kiganiro mu buryo isosiyete yanyu bbox ishobora kudufasha kugera kuri iyo ntego mbanze nkwibariza akabazo iyo bavuze ingufu zisubira bisobanuye iki
murakoze cyane mbanze mbashimiye mbere na mbere kuba mwaratekereje kuri iki kiganiro tukanahuza n'insanganyamatsiko y'isi yo kuno munsi wo kubungabunga ibidukikije bigibogisi muri makeya nayo ibarizwa muri iyo muri iryo tsinda ry'ibigo bigendana no kubungabunga ibidukikije cyane cyane tureba kuri izo ngufu zisubira tugenekereje mu kinyarwanda ahangaha muri make ingufu zisubira akenshi kugira ngo wenda tubashe kubyumva neza dutanga nk'urugero murabona akenshi tukenera nko gucana twifashishije izuba cyangwa se umuyaga biriya bintu bikomeza bikora kandi bigashira birakora bigatanga ingufu tukazibona tukazikoresha tutangije n'ibidukikije kandi neza zigakomeza zihari uko zikomeza zihari niko natwe nk'abantu dukomeza kugenda duprofitira cyangwa se tuboneraho natwe tukabasha kugira ibyo dusubiza mu buzima bwacu bwa buri munsi
urakoze cyane noneho tubwire muri make rero wari ubivuzeho wari ubikomojeho isosiyete bibogisi ni bwoko ki kugira ngo abo turi kumwe muri uyu mwanya babashe kumenya cyangwa se kumva icyo ikora bityo baze kumva n'icyo yabungura mu mibereho yabo igihe bayigana
muri make em, mu bigendanye n'ibyo bibogisi ukora wenda nabanza asobanura nk'iyo izo ngufu z'icuga nk'icyo zimaze muri makeya Mm, eh, nko muri rusange mu bantu mu mibereho yacu ya buri munsi kugira ngo ngo ndagira ngo abantu baze kubyumva neza nimba abantu bafite uburyo bacanye nka peteroli cyangwa se nk'udutadowa kugira ngo murabizi mu myaka ya kera yahahise Eh, agatadowa kagenda kazamura umwotsi ushobora guhumanya ubuhumekero bw'umuntu cyane cyane muzi neza ko n'amazu yacu akunda kuba ari utuzu twegeranye icyo gihe nino haviramo n'izindi ndwara zitandukanye izituma intungane n'abakuramo indwara z'amaso ikindi kandi muzi ko muri kino gihe igihugu aho buri wese abasha kubona amahirwe yo kwiga icyo gihe bifasha n'ababana bacu b'abana tubyara kugira ngo babashe no gusubira muri ayo masomo yabo babashe gutsinda ikindi kandi wenda nakongeraho ahangaha bituma nanone iyo ugiye kuko ntabwo dukenera urubyiruko rwo kubonesha dukenera no kuba twagira ibyo duteka kugira ngo tubashe kubaho ibiribwa yego.
abenshi batema ibiti ba- ba- bakabikoresha icyo gihe uko bitema niko bigenda bishira iyo nta kindi biteye muri make rero ibyo biboko dukora ah, nifashe z'ibyo mvuzaho ruguru biboko uko ibigenza ireba cyane cyane nk'aba bantu baba bataba ahantu hari amashanyarazi ahantu hakeneye gutera imbere kugira ngo imibereho yabo ihinduke ijye muri bya bindi twavuze ruguru babashe ku- kugira abana babasha kubona igihe cyo kwiga biga igihe gihagije basubire mu masomo umuntu acana urumuri rwiza rutamutera ibibazo bityo noneho muri rusange n'isi bya byuka bihumanya ikirere bishobora gutuma habaho n'ihindagurika ry'ikirere bigatuma imvura ishobora guhindagurika umuntu ntabashe kujya amenya igihe imvura izagwira ibyo byose bigenda birushaho kugenda bigabanuka bityo eh, nicyo nakwita wenda ibiribwa bikomeza kuboneka kubera yuko eh, imvura yabungabunzwe n'ibindi bikabasha guhingwa kandi bikera kubera ko biba byatsi ku gihe cyateganyijwe Mhm.
muri make ni icyo dukora kugira ngo ba bantu turi kumwe nabo mu ntara zitandukanye hahandi iterambere rikabije ritagera nabo babashe guhindurirwa ubuzima batera imbere Mhm. noneho Eh, mbe- yego komeza Yego.
komeza niba hari icyo wari ugiye kongeraho icyo nari ngiye- icyo nari ngiye kuvuga muri ubwo buryo dukoramo Mm, eh, birumvikana hari ibyo baza badukeneraho bitandukanye mhm.
tuborohereza kugira ngo babigereho nk'ibiki tuborohereza kugira ngo babigereho aho umuntu ashobora kuza ikintu akishyura amafaranga makeya andi akazagenda yishyura ariko niba agatangira kwiyiriza cyangwa rwose agatangira gukemurwa cya kibazo buhoro buhoro ikishyurwa ko cyakemuka yego ndetse by'akarusho aho bibera na byiza kurushaho Mm, usanga na politike dufite nziza yunganira abanyarwanda ku buryo umuntu ashobora kuza akishyura nka- nka kimwe cy'icumi andi mafaranga akishyurwa na leta kugira ngo bibashe kugera kuri buri wese kandi bihinduke mu gihe cyihuse yego Ye, ndabashimiye cyane kuba mutubwiye muri, muri make uko mukora muri bbox kugira ngo mufashe kubungabunga ibidukikije kandi n'abantu babone ingufu zisubira reka noneho ikiganiro kuko ari icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika tujye ku murongo wa telefone dufite desire hakizimana uranyumva
yego niburiwe neza Eh, wakoze kwihangana ubu umaze akanya utegereje eh, eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ku mutumirwa
Mm, hama mu majambo make eh, jewe ndi umurundi ngira eh, abanyarwanda eh, n'abarundi ngira tuvuga tuvuga cyo kimwe twese ngira mu- muraza kunyumva neza yego turakumva T- ese watubwira aho uherereye ubu ngubu mbo jewe ndi ndi mu bufaransa Mhm.
ndi muri France.
yego Eh, mbo ikintu cya mbere jewe eh, nagira nshyigikire uno mugambi Mhm.
kuko nitegereje ni umugambi w- w'iterambere Eh, kandi ni umugambi eh, ushobora gufasha eh, abenegihugu baba nk'ahantu mu misozi nk'ahantu eh, hategereye umuyaga nkuba umuyaga nkuba ngira mu kinyarwanda bavuga yuko Umuriro w'amashanyarazi.
amashanyarazi yego Yego.
yego Mm.
Eh, eh, hama rero mbo ni umugambi mwiza hama jewe iki- ikibazo nashaka mbaze mbega umuyaga nkuba uva ku ku mishwara y'izuba urumva ni umuyaga nkuba ikintu cya mbere usaba usaba inyigisho kuko umuyaga nkuba ugoye no no kuwukoresha kuko eh, kuko ufashe ukawu- uka- ukawohereza umuntu utegerezwa kumuha inyigisho ingene ategerezwa mu kuwubungabunga mbega ku- ku muntu bahaye uyo muyaga nkuba mu nyuma hariho ibintu bagira byo byo gusuzuma uyo umunyagihugu yaronse uyu muyaga nkuba bakamusuzumira ingene u- uba uriko u- urakora Mhm. ikindi nacyo eh, umuyaga nkuba eh, uva ku mishwara ku- ku mishwara y'izuba ni umuyaga nkuba usanga uzimvye kuko umu- umunyagihugu muto muto mu kugira awuronke usanga bigoye ariko ako kantu yavuze ko leta ishobora gufasha mu- mu mu kugira eh, mu- eh, mu kugira eh, irihire eh, umunya- umunyagihugu ibiciro mu mu kugira n- ntuzimbe mbega i- ibyo eh, eh, um- um- umuyaga nku- we- uru- urumva nk'umuntu aba ashaka aba ashaka eh, umuyaga nkuba u- u- wo gucana ibiciro ni amafaranga angahe hanyuma leta amahera yishyura ni amafaranga angahe
Yeah, Eh, nda- mu bisa- eh, Ne, byari ibyo.
mu- Mhm.
ego oya, mu bisanzwe mu bisanzwe bya ibyo kuko nagira menye menye ibiciro umunyagi umunyagihugu agura uyo muyaga nkuba uva ku ku mishwara y'izuba Me- menye n'igiciro leta i- i- i- ishobora kumu- kumufasha mu mu kugira eh, i- iyimurihire yego reka tuhe umwanya rero umutumirwa urakoze cyane desire reka ah, gusubize ibibazo byawe ni ni- ni birebire ni byinshi ariko birumvikana kandi bifite intego ndizera ko biri bufashe Yego.
benshi urakoze cyane Yego. ego mwakoze inama Ye, ah, bwana habineza mwasubiriza se- ah, desire
murakoze cyane kugira ngo ku kibazo cya mbere ntabwo nacyumvise neza turaza kumfasha nk'ibyo ari kweganabira ku cya kabiri E, yaba ushatse Icya kabiri wagiheraho yabanje kubaza niba hari inyigisho muha aba- abantu mu- mu- abo muha uyu mu- uyu umure- umuyaga nkuba mvuge nkawe ah, iyi mirasire y'izuba M- hari uburyo mubigisha yavugaga ko hari uburyo mubasobanurira mukababwira uko biba byi- bihagaze ah, kugira ngo bamenye uburyo bayi- bakoresha nyine iyo mirasire y'izuba umuriro mubahaye Mm.
hanyuma niba munasuzuma Mm.
ngo mumenye u- uko ibyo bi- ibi- ibikoresho bikora hanyuma ibindi ubwo ndumva wari wabyumvise hari ko bihenze n'uburyo leta ifasha
yego namusubiza Eh, ibyo ari byo byose igihugu kiba ari ikintu kinini kugira ngo mu kintu twakemuye eh, ubu turavugira i kigali ariko muri rusange iyi sosiyete yacu ya bibogisi iherereye no mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu dufite ahantu tubarirwa hatandukanye ku buryo buri muri district abaturage babasha kutugeraho kandi ikindi dufite uburyo twabwubatse ku buryo abaturage twabasanga tukabakira iyo mirasire cyangwa se izo gaze zibafasha guteka iyo tubigejejeyo ikintu cya mbere gikorwa ni ukubaza tukamwereka ko ibyo yatumye aho byuzuye iyo amaze kubona ko byuzuye turabimumanikira iyo ari ibisabwa kumanika cyangwa se tukabicomeka uko bigomba gucomekwa nimba ari nka gaze icyo gihe iyo birangiye igikorwa ni iki aricarana n'uwo muntu ushinzwe ku- kubicomeka akamwigisha kimwe ku kindi uko bizajya bikoreshwa n'ibyo akwiye kwirinda kugira ngo atagira impanuka nubwo zidakunze kubaho akongera akamwereka kandi igihe agize ikibazo hari icyo adasobanukiwe akamubwira nimero yahamagaraho ndetse akamusigira n'iyo kugira ngo ako kantu ko kwigisha umukiriya dukomeze tutanoze neza kurushaho by'akarusho kandi hejuru y'icyo hari uburyo wa mukiriya aba yaratumenye umuntu w'umukangurambaga uwo aratumye uwo mukiriya atumenya kugira ngo ahitemo cyangwa se kugira ngo ajye kuduhitamo ahitemo na bya bikoresho nawe aba yarabanje akamwigisha iyo amaze kumwigisha asobanukiwe neza icyo gihe niho afata uwo mwanzuro wo kugura nyuma nyuma nibwo nawe ubwo navuze nawe ashyira vake mu gihe ibikoresho byamaze kugeraho
ye Eh.
Eh, hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ho gatoya hanyuma twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika ku bijyanye n'ibiciro naho ngerageje nko kubishyira muri make Mm, ibyo bikoresho byose iyo tubicuruza tubishyira mu byo nakwita nk'ibyiciro eh, bakunze kwita wenda amapaki cyangwa se amapaki mhm.
ayo mapaki tuyagenda tuyavanga ku buryo habonekamo urumuri habonekamo uburyo bwo kuba yakongera umuriro muri telefone ye ubu ibintu bitandukanye ku buryo buri wese abasha kugira ipaki yibonamo izo paki rero ziba ari nyinshi zitandukanye ku buryo ibiciro byazo ngiye kubivuga kereka ni nko gufata lisite nkayisoma ariko ngereranyije ngize nshyize nko mu majanisha dufate urugero nimba dushyize nko ku ijana eh, umukiriya eh, cyangwa se umuturage yunganirwa amafaranga agera kuri mirongo icyenda ku ijana nawe akamenya ya yandi icumi ye ku ijana akazajya ayishyura kugeza eh, iminsi runaka umwaka se amezi angahe bikarangira akanabyegukana bikaba ibye agakomeza kubikoresha ni naho rya terambere rirambye arigumana akamenya no kubikoresha ikintu narenzaho wenda aho ngaho kugira ngo usobanuke neza iyo tumaze kumuhereza bya bikoresho ntabwo turekera aho. dukomeza no kubungabunga niko tuba duhita hafi aho ngaho tureba n'abandi bakiriya tukamusura tukamenya ikibazo afite cyangwa se akanaduhamagara ku buryo niba hagize igikoresho afite kigize ikibazo muri cya gihe kirimo kucyishyura arakitugarurira tukamuha ikindi cyo kujya gukoresha cyangwa tukakigumana tukazagisana kuko tuba dufite aho tubikorera mu gihugu Ye, reka twakire noneho n'iyitanga simo uratwumva
murakoze ndabumva neza yego urahagana he
mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Mm, murakoze Ah, ndagira ngo mbaze uyu mucuruza wo muri dubayi Ah, u- u- uyu muriro u- uturuka ku mirasire y'izuba rimwe na rimwe uretse kuba uhenze ariko uba ari na muke cyane uba ari muke cyane sinzi wenda bijyana nimba nta bijyana na batiri cyangwa bijyana na pano ufite ariko uba ari muke cyane ku buryo nko mu gihe cy'ubukonje uba hari iminsi itatu ufite ariko udakora kubera izuba nta kuntu yaba wenda baka- baka- bakazamura urwego rwa batiri bakoresha ku buryo uza- izajya ibasha guteza umuriro nibura mu minsi itatu ah, imvura imaze imvura imaze iminsi itatu uba ukaba utigeze ugira ikibazo cy'umuriro ukaba ukiwufite kuko usanga uramutse ucometse televiziyo bihita bizima nta kindi kintu wakora gutyo televiziyo icometse cya- uyu munsi ugacomeka televiziyo neza ugacomeka ugasanga ntibikunda ugasanga bya bwa buryo rero bwaje bwo ko- korohereza abantu ku buryo wenda wabikoresha ari bizinesi bitarimo birakunda ugasanga ni ngombwa gukoresha ucagingaho telefoni imwe gusa utacaginga ebyiri cyangwa ngo bikunde ugasanga nabyo biracyari imbogamizi hanyuma ikindi nanone ngira ngo ambireho ibi ngibi hari igihe bagura ibikoresho wenda mu gihe ubwo ngubu barabiguha wenda rimwe na rimwe bakakubwira ko udahita wishyurira rimwe si itegeko kwishyurira rimwe ngo wenda uzishyura mu myaka itatu ukishyura umwaka wa mbere mukagendana neza umwaka wa kabiri mukagendana neza mu mwaka wa gatatu umaze kwishyura bya bikoresho bigapfa icyo gihe bipfuye nta kindi baguha kuko nyine uhora gushishikariza
Ah, eh, ni- ni simo simo telefone telefone yawe ita- telefone yawe itangiye gucika ntabwo turimo kubasha kukumva aho wari uvuze ko igihe imyaka wafashe eh, irangiye warangije kwishyura ko ibikoresho biba eh, nta kindi bagufasha nagira ngo wongere usobanure neza ikibazo cyawe
narimo mvuga Mm.
Eh, narimo mvuga hari- hari igihe umara kwishyura mu mu myaka baguhaye icyo kwishyura ukamara kwishyura ukamara kwishyura icyo gihe iyo umaze kwishyura bipfuye nta kindi bagufasha muri uwo mwaka bigipfa nta kindi bagufasha uretse kugura ibindi kuko nyine uba bashyizemo amafaranga ngira ngo ambwire ese nta- nta kintu abona cyakorwa nyuma y'uko umuntu yishyuye wenda akaba yahabwa ubundi bufasha butandukanye kuruta kuba yahita agura ibindi hanyuma
atanamurinze ubwo iterambere ryarabiza mu buryo buri kwihuta iterambere riri kwihuta avuga ko iby'umurimo ukomoka ku izuba ntabwo bizagera aho bigacika intege ku buryo bizaba bitagikenewe muri rusange uravuga iby'imirasire y'izuba
imirasire y'izuba urabona ko umuriro w'amashanyarazi ugenda ujya henshi ntabwo bizava ku isoko mu rugo
reka ubwo agusobanurire urakoze cyane Eh, bwana afasha nanone Habineza.
mu- nko mu mpine gatoya kuko numvise n'ibintu byo kurema y'imyaka yo kwishyura ariko mbere hari byinshi numvise
ib- ib- ibyo ya- yavuze bwa mbere ntabwo wabyumvise Yatang- ndumva yatangiye av- Hanyuma mbere, akanyuma cyangwa aka- aka mbere
numvise ako ko mu myaka itatu nyuma yo kurangiza kwishyura Mhm. okay Uh, im- mbere yari yatangiye abaza ibijyanye n'umuriro u- avuga ko uhenze ariko ko unaboneka ari muke cyane ndumva yavuze ko mu bihe by'ubukonje ushobora kutabasha kubona uhagije ku buryo udashobora gucomeka telefone ng- bihita bizima hanyuma yavugaga nyine niba biterwa na, na batiri akavuga ko ushobora gukoresha i- i- ibiku- a- agakoresho gucomeka nka telefone ariko ibindi bishobora kudakunda akibaza niba nta kindi gishobora gukorwa na nyuma rero niho yabazaga wamaze kurangiza imyaka itatu yawe ya ya paki mwavugaga mwumvikanye aki- uki- ukarangiza kwishyura igikurikiraho ibikoresho niba bipfuye ngo nta kindi mubafasha yibazaga niba hari icyo mwakoraho kugira ngo umuntu agure ibindi bishya yenda mukaba mwabi- mwabisana muri ubwo wamubwira
muri makeya icyo nabyo bwarakoze ku kibazo cyiza wenda gituma n'ibisobanuka kurushaho Mm.
ubundi muri rusange uko gahunda iba iteguye kugira ngo twese tu- dukore kandi ibintu binarambye binaguma no mu mwaka bakinabifite ibyo bita nyine iterambere iterambere ni ikintu gihozeho kikabasha kugaragara ni ukuvuga wa muriro eh, uba uturuka ku ngufu z'imirasire y'izuba biza gukijika muri batiri Eh, birumvikana iyo hari izuba ryinshi nta gicu gihisha izuba batiri ibasha kubika umuriro mwinshi ushoboka ku buryo uza kongera gukoreshwa ariko iyo hasa nk'aho hari ikibunda ntabwo umuriro batiri yabitse ingana ariko ntabwo bibujije yuko ashobora gucana ntabwo bisobanuye yuko nashyiraho telefone biraza guhita bizima inama ahubwo namugira icyo kintu yakireba neza yazabona ariko bimeze kandi akiri muri cya gihe akirimo kwishyura icyo gihe arawutuzanira tukabasha kubisuzuma tukareba twamuguranira akabona iki kibasha kugira ingufu zihagije kuko hari igihe uko abantu bagenda eh, bamara igihe babikoresha ashobora kuba se yaraguye kuri kameze neza nubwo mbere yo kubitanga tubanza tukabisuzuma icyo gihe arayitugarurira tukayi- tukabasha kumuhereza indi itari na ya yindi indi tugahita tugikora hanyuma icyo navuga kuri kiriya kigendanye na eh, igihe cyo kwishyura iyo kirangiye umuntu agufasha ahabwa kugira ngo akenshi hahozeho ndetse n'uburyo bwo kugumana abakiriya tubafasha kugira ngo bya bibazo bitazajya biza ibikoresho bakabibika babuze aho babikorera Eh, aba- ibitekerezo bitandukanye byakomeje kuza abakiriya bamwe barabikunda burya abantu dukunda mu buryo butandukanye bamwe bakavuga bati twebwe turashaka ibintu mu guha tukishyura bikarangira tukirwanya ntabwo dushaka kuzahorana namwe iteka ryose ibyo byose turabyumva turabisuzuma ariko icyaje kuvamo nanamubwira kugira ngo wenda nakimenye icyo tworoherejeho ah, abatugana kugira ngo iryo terambere rigerweho twashyizeho uburyo umukiriya yihitiramo umukiriya yihitiramo ikimukwiriye uwumva ashaka icyo gihe iyo kirangiye kwigendera akigenga uwo nguwo araza akabitubwira amasezerano tukayasesa ariko tukamwereka ko hari n'uburyo aramutse agarutse hari n'igikoresho akeneye kugira ngo akomeze gucana yazaza akakira amafaranga runaka tukamwereka na karindwi ikindi wa wundi wahisemo kugumana natwe uwo n'ubundi amafaranga turayagabanya tukayagira make cyane kugira ngo naramuka agize ikibazo eh, akagicana neza nk'ibisanzwe kuko n'ubundi byabaga mbere ajya akomeza atuzanire cya gikoresho n'ubundi tukimusanire cyangwa se tukimukorere cyangwa tukimusimburize nk'uko bisanzwe akomeza acane ubuziraherezo ndetse azanabirage n'abari mu rugo uko niko tubigenza niko twabiteguye
hanyuma mu- hari n'akandi yari yabajije m- mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika nagira ngo idirisa abakungu be wihanganye gatoya Ah, mu- mu bibazo simo yari yabajije hari harimo ko n'umuri- ah, ngo- avuga ko umuriro w'amashanyarazi ah, ugenda uba mwinshi ukwira ahantu hose yibaza niba im- uyu uturuka ku mirasire y'izuba niba utazava ku isoko muri Amaherezo.
makeya ndumva ari ikintu nacyo wenda twakwishimira iyo iterambere rikomeza rikwira hose mu bihugu biba ari byiza ndetse eh, n'icyo nakongeramo aho ngaho ntabwo navuga ngo umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba uzava ku isoko ahubwo ngira ngo nimba mugenda munabibona mubona ko ahubwo niwo ugenda wibandwaho turagenda tukawugira mu bikoresho bitandukanye muzi ko hagenda haduka amamodoka akoresha ayo mantu za mabati aracagingwa n'izuba hari abantu usanga ibisenge byabo bikozwe n'ama- na- na- n'amapano agenda acaginga amabati bacaniraho ahubwo uko iminsi igenda iza bigenda biza mu bundi buryo bugezweho ku buryo ahubwo bikoreshwa cyane kurenzaho nimba wabikoreshaga mu rugo gusa ahubwo ugasanga uranagendana nabyo ugasanga uranakorana nabyo n'aho uri hose icyo uzabaho ni uko bizahindura isura ariko tuzahora tubikeneye ndetse no mu rwanda rwacu ntabwo byahita bikwira none aha ngaha ariko mu by'ukuri ikigereranyo kigeze ku rwego rwiza kugira ngo wenda nababwira gato nko ku mibare dufite kugira ngo nabyo wenda tubi- tubivugeho nk'ubu ngubu eh, du- ducishije muri makeya tumaze gucanira ingo eh, ubwo iyo mbaga ingo haba harimo abantu umugabo n'umugore n'abana wenda batatu tumaze gucanira ingo zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu ubu iyo ugiye kureba muri kongo ibihumbi ijana na mirongo itanu tumaze gucanira ujye ubara abantu baba mu rugo ni ibintu byahinduye ubuzima bw'abantu bageze nko mu bihumbi magana inani bose babona urumuri ruturuka kuri izo ngufu z'imirasire Eh, izo ngo eh, ibihumbi ijana na mirongo itanu zigeze hafi kuri icumi ku ijana by'abantu eh, b'ibogera cyane hafi icumi ku ijana b'ingo zigize igihugu aha ngaha nkaba navuga nti ni achievement cyangwa se ni ni ni ni ni icyiza twakwishingira cyagezweho ni ibyiza twagezeho ariko nanone akazi karacyahari yego haracyari abandi bakeneye izo ngufu zituruka ku murasire w'izuba ni nayo mpamvu leta yunganira abantu kugira ngo byihute kuko n'ubundi abantu bamwe bagenda bamwe bitinda ariko nayo irabunganira kugira ngo ibereke ko bishoboka Mhm. twizere ko bari hafi baba bazikeneye kugira ngo bas- babashe no gusobanuza reka noneho twakire idirisa abakungu uranyumva
ndakumva neza munyamakuru mwiriwe neza mwiriwe urahagana he
rwanda ni ukuvuga ngo twa- twashimye mutumirwa wa- watuzaniye uyu munsi Mm.
rero imbere na mbere na mbere ndaje gushima leta yacu y'ubumwe nyine ibi- ibyo igenda idukorera nyine ni ukuvuga ngo i- big up ku- leta kuyituzanira nyine yarebye nyine yarebye ukuntu twari tubayeho ubwigunge ubwigunge twari dufite turashima leta yacu ko yabishyizemo imbaraga ubu umunyarwanda akaba cyane kandi bongera nkanashima ko dufite ama- amashanyarazi y'imirasire y'izuba tukagira n'amashanyarazi asanzwe mu gihugu y'ingu- aya ngaya ya- ya reg ni ukuvuga ngo iyo ubifite ari iri bira- biragufasha cyane kuko nyange ndabi- ndabifite ufite amashanyarazi ya rege nkagira n'amashanyarazi ya bidogisi ni ukuvuga ngo ikintu njyewe nasaba gusa hari utuntu dukeya two kunoza gusa n- i- n'ukuntu bakongera karite ukuntu umuriro wakwiyongera ukajya hejuru urabona ubu ufite iriya amashanyarazi nta muvandimwe uvuyeho wa- mu gihe cy'imvura cy- cy'itumba nyine biragorana cyane udafite eyarege birakugora cyane nta ikindi kibazo ni ukuvuga ngo batuzanire karite nziza i- ishobora ish- ishobora u- umuriro ukawumarana wenda n'amasaha angahe wenda ba- badukorere ukuntu umuriro wajya umara umunsi wose cyangwa ijoro ryose aho igihe uki- uwukoresha ugasanga uwukoresheje amasaha amasaha atatu cyangwa amasaha ane cyangwa wacurika telefone ebyiri i- i- n'iya- n'iya mbere ikuza cyangwa iya kabiri ntiyuzure ntushobora gucanira televiziyo umwanya munini kuri- kuri ya mashanyarazi ya- ya bi- bi- bi- i- y'amashanyarazi y'imirasire ni ukuvuga ngo turasaba leta ko yakongera i- i- ikongeramo imbaraga amashanyarazi akagera ku baturarwanda bose kuko kuyabona ntabwo bigoye cyane n'aya reg ni ukuvuga ngo badushakire karitsiye nziza izagera ku munyarwanda umunyarwanda ari we wese kandi ku giciro gihagije cya- kitagoye umunyarwanda ni ukuvuga n'ikintu mwisabira ni ikindi kimwe ni ukuvuga ngo batworohereze ukuntu ama- amayiniti twajya tuyagura bitatugoye cyane urabona iyo iyo ufite magana atanu urawugura nta kibazo uwa rege ukawubona wenda bakaguha inite imwe cyangwa ebyiri turabisabira ko bashyira munsi y'igihumbi munsi yayo wenda n'ufite magana atatu bitewe n'ubushobozi yagize akayabona Ni- nicyo ni- nicyo namusabira kandi noneho atugire inama kandi noneho atu- atwereke ingirakamaro y'ari amashanyarazi kandi nisabira ko abanyarwanda ha- hafi ya bose ba- ba- ba- bakunde gukoresha ari amashanyarazi ni meza cyane no gukoresha ari ama- eh, no gukoresha eh, amamodoka akoresha amashanyarazi y'izuba kubera ngo ibidukikije nyine tugomba kubirinda kugira ngo tubone umwuka mwiza tubone n'ibyo bifungurwa byiza kugira ngo twirinde iman- impanuka hirya no hino nkamwibariza ngo akandi kabazo k'amatsiko kamwe Mm.
tuvuge eh, iyo habaye agisida tuvuge ari amashanyarazi nta- ntabwo ushobora gutera agisida wenda nuko twumva ari amashanyarazi ya rege tukumva inzu yahiye tukumva buri kimwe nuko bisanzwe wumva Mm.
ni ukuvuga ngo ndashaka ambwira ukuntu nyine niba ari amasha- ari amashanyarazi y'imirasire adashobora guteza i- i- ikibazo n'inga eh, cyangwa i- wa- bara- bazarebe n'ukuntu badushakira ubwishingizi kuri ra- ari amashanyarazi y'imirasire y'izuba ku buryo twajya tuyagura nta kibazo tuvuga ngo niyo havuka ikibazo ubwishingizi bwakwishura nta kibazo ni utwo tubazo namwibarizaga umu- umu- umuvandimwe watuzaniye uyu munsi urakoze cyane ni na twinshi ariko kandi ngu- ndagushimiye niyo nkunga cyangwa se inyunganizi nuko ubwo bukangurambaga ukoze bwo kurengera ibidukikije urakoze cyane dirisa
yego murakoze ye um, bwana habineza serge wumvise idirisa bakungu ibyo avuze namwumvise neza ku byo yavuze Mm, nanjye nabanza nkanamushimira kuko yaduhayemo n'inkunga y'ibitekerezo ndetse atubwira n'aho kugura imikorere kugira ngo namushimira cyane kuko ni biba ari inkunga ikomeye cyane Eh, gusa nshaka nko kumu kugira wenda nk'utuntu dukeya namwibutsa musobanurira mm, akenshi urumva ko idirisa byose arabifite Eh, abifite byombi abasha no kubigereranya ibintu bibok ikora izo ngofi itanga ni ibintu yatangiye muri bibiri na cumi na kane nubwo na mbere wenda yari hari yiga uko isoko rimeze kuva icyo gihe rero bibiri na cumi na kane kugeza ubu ngubu dutanga izo ngufu wenda baza no kunyemerera nyuma wenda nitwenda gusoza bugire n'icyaje kubivamo mhm, Eh, kugira ngo tuve icyo gihe muri bibiri na cumi na kane tube tugeze muri makumyabiri na kane imyaka isaga iki- isaga icumi dutanga ibyo bikoresho ababihabwa niko bagenda nabo bagira ubumenyi kuri ibyo bikoresho niko bagenda eh, batakibuka ka gasato baba bacanaga mbere bageze ku rumuri rwiza rusobanutse rufite isuku ni naho babasha kugenda babigereranyiriza bati ibi bintu twarabibonye biracana ni byiza ariko nanone turashaka ibyisumbuyeho icyo ni cyiza twacyumvise burya buri gihe abantu bagomba guhora aricyo bahindura gusa nanone nongera nkumusubiza na kimwe nigeze kuvuga mbere akenshi umuntu ashobora kuba afite n'ikibazo ku bikoresho afite yarabyihereranye aha ngaha nshishikariza buri muntu wese kuzajya atugana tukamusobanurira kurushaho kuko hari igihe nk'umuntu ah, aba afite nk'ibikoresho dufata urugero afitemo nka televiziyo eh, afitemo kuko dutanga televiziyo dutanga tondeze zogoca dutanga amatara acana eh, ibintu nk'ibyo bitandukanye hari impamvu byongeyemo ni uko umuntu ashobora guhera mu gitondo areba televiziyo akibagirwa yuko iyo televiziyo ari kureba wenda hari n'ikintu hanze kirimo kibuza kirimo kibuza yabasire kwinjiza umuriro uhagije urumva iyo televiziyo ntabwo uzayireba ngo uyirebe umunsi wose byinshi kubera ko wa muriro ubitse muri batiri ushaka no kureba umunsi wose bigakunda ariko nibigera nimugoroba ugiye gucana ntabwo uzabona ya rwa rumuri ukeneye rwa nimugoroba ibyo byose bigendana na kwa kwigisha umukiriya iyo tumaze kumuhereza ibikoresho iyo tumaze kumusobanurira neza arabyumva tumubwira igihe agomba gutangira gucana amatara akenshi dukunze tubagira inama yo gutangira gucana mu ma saa kumi n'ebyiri agacana akenjoyinga urwo rumuri akarwumva neza akageza igihe acana televiziyo ku mugoroba akayicana yaza kugera hafi mu ma saa tanu z'ijoro akaba yazimya agasigaho itara rimwe ry'umutekano rirara ryaka kugeza mu gitondo kugira ngo no muri karitsiye hagaragare ko hari sekirite nta mvura ushobora kubameneramo ubu icyo gihe ibyo byose iyo umukiriya amaze kumenya uburyo abitwaramo neza biba ari byiza icyo gihe bituruka mu kumwigisha nkongera nkagaruka mu kandi yaguze kagendanye no kwishyura amafaranga wenda makeya kugira ngo bwa bwinshi bugabanuke icyo kibazo twaragikemuye twebwe umuntu nimba afite urumuri ari gucana akaba hari amafaranga afite mu mufuka niyo byaba ibikuruto cyangwa se ibiceri cyangwa se afite no kuri momo icyo gihe icyo tumusaba nayafate ayashyireho uko angana kose agenda yiyongeranya urumuri rugakomeza rugenda rwiyongera rukomeza kurusha uko byari bimeze sinzi nimba mubashije kubisubiza byose wenda ko byari yabibajije harimo nk'akacitse mukanyereka mbona ko ntakabisaho yego hari hari amash- ibijyanye n'amashanyarazi yavugaga ko am- hashobora kuba nk'i- nk'impanuka yibazaga mu bijyanye n'umuriro w'imirasire y'izuba niba nabyo byatera impanuka kugeza ubu ngubu kugeza ubu mu mibare dufite impanuka navuga twabonye ntabwo ni imwe n'ebyiri ntabwo ari ibintu bikabije ku buryo twavuga ko imirasire y'izuba iteza ibyo bibazo akenshi nabwo iyo wajyaga gusuzuma wasangaga ari nka kwa kundi imbeba zigenda zikarya insinga kubera ahantu zigenda zinyura ugasanga ni nk'ukuntu ubutsinga bugenda buhura ni nayo mpamvu tubagira inama akenshi yo kujya basuzuma ibikoresho aho biteretse uko bimeze nimba bikimeze nk'uko babishyizemo nimba nta nsinga zibura icyo gihe hari insinga zibura nibwo ushobora kujya kubona ukabona bitesha ikibazo ariko nabwo yarabisugira tukabisuzuma iri ku kigereranyo rero cyo hasi cyane ku buryo tutavuga ko biteza eh, iyo icyo kibazo cya- cya- cya- cya- cyo gutwika ibi- biri mu rugo cyangwa se gutwika biri hasi cyane kuko iyo biza kuba biri ku rwego rwo hejuru haba harashatswe wenda icyo kibazo cy'ubwishingizi cyangwa se hagasubirwamo n'uburyo bikozemo ni icyo numva nabivugaho yego yego ndumva uh, hari uwo twari dufite ku murongo wa telefone bambwiye ko telefone yicitse kabongere bamushake hanyuma um, mbere y'uko twongera kumubona reka nkubaza kanga hari ibyo idirisa yari yako- yakomojeho nabyo bijyanye n'umuriro kuwongera cyangwa se karite Uh, birumvikana mu cyo mumaze gusubiza musubije bwa nyuma mu mu bijyanye n'impanuka mu- ku kibazo cy'impanuka mubivuzeho mwigishije uburyo bwo ku- kurondereza umuriro cyangwa se kuwukoresha neza kugira ngo utaza kubura mu gihe bawuke- abantu bawukeneye ahangaha ibijyanye no kuwongera hari ikindi mwakongeraho cyangwa se mwasobanura mu buryo burushijeho uh, karite no kwiyongera k'umuriro hari ibyo muteganya Eh, aho ngaho navuga ko ni ibyo dukora umunsi ku munsi buriya tugeza n'igihe eh, tukumva buri wese mu bo dufite uko ibyo afite abanye nabyo uko bikora ngira ngo muri iyo myaka icumi tumaze tu- dukora kuva muri bibiri na cumi na kane ntabwo ibikoresho twatangaga ari byo tugitanga ubu. tugenda duhindura tugenda duhindura akazi nuko Eh, nk'ubu ngubu nkanjye ibyo nakwibuka kugeza ku bwanjye muri ino myaka icumi muri mikeya wenda nari mpari ntabwo igihe hose nahoze mpari ariko tumaze guhindura inshuro zigeze nko muri esheshatu duhindura bibe wa murasire wo hejuru kugira ngo ubashe kuzana imirasire uyegeranye neza uyijyane muri batiri ari na batiri ubwayo twagiye tugerageza gushaka amabatiri abika agerageza kuzura vuba kandi akaza kurekura umuriro gake gake ntarekure umuriro wose icyarimwe ngo uhite ushira akarekura umuriro umuntu abasha gucana akawukoresha ariko nanone ntihite ushiramo umuriro ako kanya yego ndetse ntibyagarukiye nawe mu mabati twaranateye intambwe tugera mu bikoresho bicomekwaho aho usanga nka televiziyo umuntu ashobora kwifashisha ishobora gu- kurya umuriro ungana mu kigerano runaka tugakora ku buryo noneho izajya ikura muri batiri umuriro muke ishoboka Mm.
tubikora no ku matara itara nimba ryari rifite oh, nk'amawati nk'abiri tugakora ku buryo tugabanya rikaba ryagira nka wati imwe kugira ngo nko mu mashanyarazi asanzwe kugira ngo twe kubona itara rya wati ntibirahindura izo mpande zombi rero tukazikoramo rero mu buryo bwo kubika mu buryo bwo kohereza muri batiri mu buryo bwo kubika ndetse no mu buryo bwa batiri mu kuramba no kubika neza umuriro no kuwurekura mu kirango kiringaniye ndetse no mu bikoresho bikura muri ya batiri nabyo bikaba ibikoresho bidakuramo umuriro mwinshi cyane mu gihe gitoya
ye twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni ikiganiro muri isanga rero mumenyereye kuri iyi saha umutumirwa wacu ni bwana serge habineza ashinzwe ishami rigendanye n'amatelefoni mu isosiyete bbox mu rwanda itanga ingufu zisubira uh, z'imirasire y'izuba reka dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakire janwari uranyumva yego ni iyo ntwari indi mwiriwe neza irindi ntabwo nabashije kuryumva nadi yuko yari imbwiye urahagana he izina ryanjye nitwa gacumbiki januwari nkabamba i cape town muri afurika y'epfo nanjye nangishije ikiganiro cyanjye numva ko nahagikurikira ku bibazo nanjye nashaka kubaza mu buryo ki ibintu abikora what, uh, what kind of product does he use what kind of battery if he's using lithium battery how does it does he get inside the house where the people living or outside
wagerageza kubivuga mu kinyarwanda uravuga ibikoresho bako- batanga ibyo ari byo cyangwa ikinyarwanda kirakugora Ibikoresho bakoresha, Mm.
nda- ndagerageza ndabivuga Ye- yego.
ibikoresho bakoresha niba batiri niba ari batiri zino zigezweho Mhm.
zibika umuriro mwinshi cyane niba zi- azishyira mu nzu cyangwa se akazirekera hanze niba az- azenzitara akoresheje amategeko y'igihugu kuko ni- ni kiri dangerous cyane kandi ukuntu tubayeho muri afurika yo hagati byumvikane ko tubaho mu mazu matoya kandi n'amazi ni ikibazo byose byumvikane ko bidakorerwa ari amazi ari n'amashanyarazi usanga byose bigiye bikurikirana ku buryo bishobora kubyara imbogamizi ikomeye cyane njye nkibaza niba hashobora kuba ateganya gukora gukoresha gusobanurira nk'abaturage cyangwa se kubumvisha uburyo ki bishobora gukoreshwa cyangwa kwenstarwa mu buryo buta- butateza ikibazo
Yeah.
kuko muri afurika yo hagati dusanga amazu ari kuva dusanga ama- amazu ari gusenyuka so nkaba nakwibaza izo izo batiri akoresha niba ari zino zigezweho ko zishobora kuba zatera impanuka ikomeye cyane
Ye, reka ikibazo cyanjye cyarenze urakoze cyane reka ubwo agusubize ariko ube hafi nyine niyagira icyo atasobanukiwe neza Yeah.
kuko hari ibyo yari yanashubijemo akubwira Eh, bwana habineza Mm.
hanyuma citizen ube wihanganye turakugeraho mu kanya
Mm.
ye mwamusubiza serge
ngira ngo nimba numvise neza yarabashije nimba ibikoresho biba byentaye gute bishyirwa hehe Mhm.
kugira ngo amazu hamwe n'amashobora kuba wenda yahava bitanyagirwa cyangwa bitagira Mhm.
cyane ari gutyo kibajije
Yeah, ndumva ya- ubwo yego Eh, icyo namusubiza muri makeya mu mpini ah, murumva tu- turi muri bbox ikipe nini ihagije dukora ibintu bitandukanye dufite abantu babizoroberewemo babyigishijwe neza kandi bakomeza kubyigishwa buri munsi uko bagenda bakora akazi kabo buri munsi Eh, abo bantu tubigisha uko bya bikoresho bigenstarwa uko bimanikwa guhera kuri wa murasire agenda agashyira hejuru y'inzu tumwigisha uburyo azawushyirayo ku buryo abasha ku- ubasha kubona imirasire y'inzu ihagije nta kintu kiwukingirije kandi ubasha gukurikira rya zuba guhera mu gitondo rirashe kugeza rirenze noneho no mu nzu wa mugozi uva kuri yaba ya ano yacu wa murasire uri hejuru y'inzu ukaza ukinjira kuri batiri mu nzu nayo ni wa mutekinisiye wacu wabihuguriwe ugenda akabi- akabyesitara akanamwereka ahantu awutereka utari bumutere ingaruka icyo gihe iyo amaze kubishyiraho wa mutekinisiye nanone ni nawe ugenda akongera agashyiramo imigozi ijyana muri buri cyumba agashyiramo amatara ku buryo a- amatara agenda yashyiramo neza akamwereka n'aho acanirwa akanayerekera ku buryo buri sitandari kuko ba- n'abo batekinisiye baba bafite icyo nakwita ikintu kimufasha kimufasha gukurikiza za sitandari ku buryo abyensitara uko biri kandi no nyuma y'ibyo na wa mutekinisiye yaraje kubyensitara kuko nabivuze kare araza agafata wa mukiriya wacu akamwigisha ibi bikorwa gutya ibi bigenza gutya ibi ngibi bigenda gutya bigakorwa gutya iyo bigenze gutya kuko amabatiri yacu akenshi akunze kuba afite udutara dufite icyo tugenda tumenyesha iyo kano gacanye gutya iyo gakirinyose gutya bisobanura iki nibicana gutya uzagire gutya nihaba hari imvura irimo inkuba nyinshi uzacomoreho umurasiri ibintu nk'ibyo turabibigisha haba hari akantu hariho amabwiriza agendanye no kwesitara cyangwa se no kumanika ibikoresho ku mukiriya icyo ni cyo kintu nabasha gusobanura ndumva kugira byumvikana ngo wa muntu nabashe ku- kubikora neza Mm.
akantu narenzaho kamwe wenda muri ibyo ngibyo Mm.
umukiriya yigishwa mu buryo buhoraho ariko mbere yo kuzajya gutangira gukoresha bya bikoresho aba yaramaze kwigishwa inshuro ebyiri uko nabisobanurira abanza kwigishwa n'uwamumenyesheje bya bikoresho ibyo yamaze kubimwigisha ndamwereka n'umukiriya abifite ari na byiza akanaza aga- akabihitamo iyo amaze kubihitamo n'uzabimuzanira mu rugo arongera akabimwigisha akaza birangiye ndetse akatuzanira n'icyemeza ko tuba dufite akantu kameze nk'akantu agenda areshaho za ngingo zose ko zubahirijwe akakazana hahandi duherereye mu ntara haba hari aho duherereye hari iduka cyangwa se ibiro byacu bakareba bya bintu byose ko wamutekinisiye wabyubahirije Mhm. Ye, twakire noneho citizen uranyumva Eh, ndabumva neza cyane amazina yawe ni ayahe kigali mu rwanda bambwiye ko witwa citizen ni Nitwa Marcel- ni marcel kibagabaga i kigali yego
Eh, ndashaka kubaza umutumirwa hari igihe hari igihe umuntu aba afite televiziyo isanzwe ano mateleviziyo asanzwe manini puruse mirongo ine n'ebyiri mirongo itatu n'esheshatu cyangwa makumyabiri n'umunani ariko akaba aba yifuza kuba yatunga uwo murasire ndashaka kumubaza none wenda afite n'ibindi bikoresho mu rugo bikenera umuriro w'amashanyarazi nka firigo mikororoge keto zo guteka icyayi n'utundi dukoresho dukenera umuriro w'amashanyarazi ubwo ku bijyanye n'umurasire w'izuba umuntu yagura umurasire waba wateze ingahe ku buryo mu gihe umuriro ugiye cyangwa mu gihe atashaka kongera gukoresha umuriro usanzwe abasha gukoresha uwo muriro wa- umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba ariko bya bikoresho bye byose n'ubundi byo mu rugo ntibigihungabana bigakora nk'uko bisanzwe
Mm, uravuga igihe nk'umuriro w'amashanyarazi usanzwe ugiye noneho ukaba wabasha gu- gukoresha uw'imirasire y'Izuba utegereje kundi ugaruka yego ariko n'ubundi bi- eh, ariko n'ubundi bikoresho waba ufite by'amashanyarazi bigakomeza gukora bisanzwe utitaye ku mushinga umurasire ungana iki ubwo bizasaba ko umuhanzi w'umurasire waba wazingaye
reka agusubize hanyuma ubwo nudasobanukirwa urongera umubaze Ah, bwana habineza yego kamwe nimusubize ah, marcel
Eh, icyo namusubiza eh, ibi- ibikoresho by'imirasire y'izuba biratandukanye birimo ibyiciro byinshi bitandukanye birimo ibikoresho ushobora kuba usanzwe urimo gukoresha ku mirasire y'izuba n'umuriro wa- okay, ushobora kuba uri gukoresha ku mirasire y'izuba eh, washaka ukaza kubikora ku mirasire y'izuba ukaba wabishyira no ku muriro usanzwe twebwe nka bibogisi kugeza uyu munsi kugeza uyu munsi twibanda kuri bya bikoresho bikoresha ku mirasire y'izuba nubwo dukurikije icyifuzo cy'abakiriya batugejejeho mu minsi yashize kinagendeye kuri cya kibazo yari yabajije kare ko eh, elegitirisite cyangwa se amashanyarazi asanzwe ari gukwira cyane biri na byiza mu gihugu icyo gihe batanze igitekerezo ko twazabashyiraho televiziyo bashobora kugura bakayikoresha impande zombi ibyo birashoboka ndetse tugeze na kure tubitekereza tubi- tubishyira mu bikorwa ariko kugeza aka kanya nk'uko yari abibajije ntabwo ibikoresho byose ariko wabyimukana kuri kimwe mu bijyanye na ikindi ngira ngo kare numvise mbabwira nko ku by'amawati aho itara rishobora kuba eh, rikoresha nka wati imwe ku murasire w'izuba washyira ridashobora kugira ngo rikore ku mashanyarazi akenshi bituruka n'uburyo riteye n'uburyo ricomekwa hari igihe usanga ku mashanyarazi itaricomeka ngo ikindi namumara nk'impungenge imirasire y'izuba ifite imbaraga biterwa n'uburyo yateguye ishobora kuba yakoresha firigo ishobora kuba yakoresha amapasi ishobora kuba yakoresha buri gikoresho icyo ari cyo cyose yifuje kuba yatunga icyo gihe rero bitewe n'ibyo yifuza guhitamo icyo gihe yegera haba hari amasosiyete atandukanye kandi ntagenda agira ibikoresho bitandukanye akareba icyo ashobora kuba yahitamo n'uburyo yagikoreshamo ariko kuri twebwe ku bwacu kugira ngo twatangiye yansanganyamatsiko bari ku bidukikije kugira ngo tudakomeza kubihungabanya kurushaho twe twahisemo bya bindi bisubiza kuri icyo kibazo cy'ibidukikije twegera hahandi dutangirira hahandi bacanaga ubwo butadobo dutangira hahandi batemaga ayo mashyamba cyane bayacana kugira ngo nibura tubanze duhere hariya tubasha no gufatanya na leta muri gahunda yayo yari ifite mu cyerekezo cyayo cyo kugira ngo hahandi tubarire iterambere ko ryagezweho abanze haboneke ibisubizo tugenda tuza no muri ibyo ngibyo noneho by'abamaze kubona muri rusanzwe yego mu kanya turakira inosandu w'imana uri ku murongo wa telefone ariko nagira ngo mbaze Marcel wasobanukiwe hari cyangwa hari ikindi wari usigaje uranyumva Marcel uracyumva yereka rero ubwo twakire inosandu w'imana inosa aho uri harasakuza ariko
ntikibabara ari ahantu hari isoko yego igira hirya gatoya hanyuma ubaze ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo turakumva turakumva tanga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo telefoni ye ndumva icitse gatoya tugarutse kuri serivisi mutanga muri bibogisi serge habineza hari aho mwavuze ko ibikoresho mutanga n'ibikoresho bishobora gukoreshwa n'uwo muriro nyine w'imirasire y'izuba ariko se nk'umuntu afashe amasezerano wagiranye amasezerano namwe sinzi niba yose amara imyaka itatu cyangwa niba hari amara igihe kirenzeho cyangwa gitoya kuri icyo iyo umuntu yifuje umuriro mwinshi urenze uwo yasabye muri ya muri ya paki mwamuhaye mbere cyangwa mwumvikanyeho mbere ashobora kongera
murakoze cyane ku kibazo cyiza kiratuma hari n'ahandi kugira wenda atari yavuzeho muri makeya umuriro umuturage cyangwa se umugenerwabikorwa aba asanzwe awufite aba awufite mu rugo icyo gihe bituruka ahubwo ku bikoresho ashaka gukoresha nk'urugero hari ibikoresho tugira by'ibanze ibikoresho bitanga urumuri birimo ya matara nayo agenda abirukanwa bitewe n'umubare wayo hakongera hakabamo itoroshi hakongera hakabamo radiyo twifashisha twumva amakuru cyangwa se aho isi igeze ibyo ngibyo urumva tubifata nk'ibikoresho bya mbere by'ibanze bifite rero uburyo bicomekwa bikagira na batiri zibikoresha bikagira n'umurasire ubikoresha umuntu iyo ashaka gukoresha n'ibindi bikoresho byisumbuyeho arabitumenyesha icyo gihe icyo dukora dukora ikintu cyitwa kongeraho ibikoresho hari batiri zacu zimwe ziba zifite ubwo bushobozi niba yakoreraga ku kigereranyo cya kimwe cya kabiri tugakora ku buryo tumwongeyeho igikoresho muri sisitemu dukoresha ya batiri igafunguka ku buryo ibasha gutanga ingufu no kuri televiziyo akabasha kuyibona hakaba hari n'igihe biba ngombwa ko wa mukiriya bya bikoresho bihindurwa agahabwa ibindi biturutse ku bikoresho yifuza gukoresha yavuye ku matara urugero ane arashaka kujya ku matara wenda ane na radiyo n'itoroshi na televiziyo icyo gihe urumva wa muriro uba wiyongera aho ngaho ndumva sinzi nimba ngutubije neza wenda bakongeramo ukambaza nimba wenda hari aho bidasobanuye
ndibaza ndibaza ko byumvikana reka twibutse abadukurikiye muri uyu mwanya ko bumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mukomeze kutwihanganira amatelefone amwe ntabwo arimo gucamo hari abakunze kutubwira ngo baraduhanomera ariko ntitubahamagare telefone ziracamo zangiza zimwe zigacika izindi ntibabashe kutwitaba ariko turakomeza tugerageze reka no hagati aha ngaha mbe mganira na serge habineza mwavuze ku kintu cya nkunganire amafaranga leta ishyira muri ibi bikorwa byo gutanga umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba iyi nkunganire itangwa rimwe gusa umuntu agitangira tuvuge nk'uwashaka kwagura icyo mwarimu tubwiye cy'uko ashobora kongera ubushobozi bw'umuriro abona mu rugo ashatse nko gufata ibintu noneho biri ku rundi rwego ku yindi paki itari ya yindi ya mbere yari yafashe agomba kongera gukora andi masezerano hanyuma leta ishobora kumwunganira cyangwa biba byararangiye iyo yabonye inyunganizi bwa mbere
muri make ukuntu bihagaze kuri iyo ngingo abanyarwanda umunsi ku munsi tugenda dukomeza kwiyongera kandi no muri ibyo bice akenshi bitarageramo umuriro neza nabwo abantu bakomeza kwiyongera ubu ngubu gahunda ihari kwari ukubanza kugira ngo abantu bose babanze bakwirwe kandi ndakeka ubu ngubu muri uno mwaka gahunda irimo igenda igerwaho neza icyo gihe leta icyo ikora yunganira abantu iby'ibanze iby'ibanze rero ni ibihe iby'ibanze ni rwa rumuri rwo kugira ngo acane ave mu kizima ikindi cya kabiri irongera ikabunganira ku bintu bigendanye na gucacinga telefone byose ni ibintu biza mu ipaki imwe birimo kuba uburyo bwo kuba wacacinga telefone uburyo bwo gucana mu rugo uburyo bwo kumva radiyo uburyo muri ubwo buryo muri makeya umukiriya iyo ashaka cyangwa se umuturage iyo ashaka kuzakira ibindi bintu icyo gihe nawe aba yateye imbere hari aho aba amaze kugera hari icyerekezo aba amaze kugeramo icyo gihe nawe aba afite ubushobozi ushobora gutuma yakugurira ikindi kintu cy'ikirenga akagira gute akakibona nacyo akabasha kugikoresha muri make mu gisubizo cyihuse kandi cyumvikana leta kugeza ubu ngubu kuko igira ngo buri wese abanza kwirwe yabanje kunganira umuntu inshuro imwe mu buryo mu buryo bw'ibanze nakongeraho kandi muri ibyo bikoresho kuko na nyuma ngira ngo ni ibintu nari buvuge nyuma wenda dusa nk'abajya gusoza usibye n'imirasire y'izuba mu kubana n'abo bakiriya mu gukomeza tuvugana nabo twaje gusanga mu by'ukuri atari imirasire y'izuba niyo mpamvu twaje gushaka uburyo tunaborohereza bakabona gaze yo gucana kugira ngo wenda amakuru ajya abageraho cyangwa se abantu batwumva baranayafite icyo gihe naho turabunganira leta irabunganira natwe tukagira gute tugatanga ibikoresho ubwo bisobanuye ko ashobora kuba yarunganiwe mu kindi kintu muri domeni imwe ariko bitabuje ko hari ahandi hantu ashobora kuba yarunganirwa mu kindi kintu kitabarizwa muri bya bindi yunganiwemo ubwo aho tugeze muri mu guteka kugira ngo abashe no gucana atangije amashyamba atangije bimwe batwita amakara cyangwa se ngo bazaruze imvura kujya bitewe n'ubwinshi bw'ababikoze ahantu runaka ikindi cya kabiri kandi mu kumarana igihe na babandi nanone ni ugenda ubona uko iterambere ry'igihugu rigenda riza ngira ngo abanyarwanda benshi bamaze kumenyera kwishakira ibyangombwa se cyangwa amakuru bagenda bakenera amatelefone agezweho aya matelefone twita simatifone ahangaha ikintu cyiza kirimo ni uko nawo twiyemeje ko tuzajya dufasha abaturage tukaborohereza nabyo kandi nkunganire zirimo zirategurwa amategeko zizaza intabwo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndibaza ko telefone y'umutumirwa yicitse nari ngiye kumubaza niba bibogisi ikorera mu gihugu hose n'ukuntu abamukenera cyangwa se abakenera serivisi zabo bazigeraho ariko ubwo mwabasangana kuri online n'ahandi hose mukareba ibyo bakora hanyuma mukagerageza gushaka serivisi mwaba mukeneye zifasha kubungabunga ibidukikije kandi zikavugurura n'imibereho yanyu ya buri munsi mu ngo zanyu aho mutuye kandi mutegura ejo heza hazaza h'abazabakomokaho nshuti rero reka dusoreze ahangaha nshimira cyane bbox rwanda yaduhaye umutumirwa wacu w'uyu munsi serge habineza ushinzwe ishami rigendanye n'amatelefoni muri iyo sosiyete nkaba nshimira namwe mwese abo twari kumwe abaduhamagaye bakaduha inama n'ibitekerezo ibibazo byungura byinshi buri wese wakora iki kiganiro ndibaza rero ko tutataye umwanya hanyuma mbifuriza rero kugira ibihe byiza nshimira cyane n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma cornelius warafatanije na nadia taha kuri mikoroho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika